بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه، درسين كنا كأفرتمي في آه، سديس أو واي مسيرة رسول ربي عليه الصلاة والسلام لالجسين eegaa rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam qureesh wajjiin waliigaltee godhan warroota tarkaanfii lama gugurdoo fuudhanii takka tarkaanfii siyaasa'aatii takka tarkaanfii lolaati tarkaanfiin lolaa warroota duula ahzaab jedhamu ka ummanni kaafiraa muslimaa hiddaan buqqisu'uuf siganteeffatee nama kuma kudhanii waraana qopheessanii fidan warroota duule sanirraa qooda fudhate hundayyuu rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam gargar cabsanii tokko tokkoon hidda buqqisuu hedan isaan harki guddaan waraana sadi waraani tokko ka qureesh tokko ka qaxfaan kun ammoo ka yahuuda'aati ka khaybar ka qureesh kana hisaaba keessaa baasan amma hisaaba keessaa akkan baasan waliigaltee godhaniini akka inni lolatti hin deebine godhan kana ta'u jechuun warroota duraan waggaa tokkoon dura isaa wajjiin duule san qofaa hambisa jechuu amma rasuulli alayhi salaatu wassalaam eegasii gaagama qaxafaani fuula deebi'anii isaan kana leenjisanii saniin booda yahudatti fuula deebi'anii hunda isaaniitu qajeelatti haqa isaanii kennaniif jechuu duuba rasuuli alayhi salaatu wassalaam wanni guddoo inni irraa fayyadatan waliigaltee qureesh wajjiin godhan tanarraa akka dacwaa yaamsa islaamaa ka caalama hundaaf rabbiin guddaan erge makka qofaaf hin ergamne rasuulli keenna waa qureesh qofaaf hin ergamne aalama hundaaf ergame dacwaa aalama hundaaf ergamaniin kana aalamatti dhaqqabsiisu saganteeffata rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam tanaan dura yeroon arganne rasuulli namuma hajjii faa dhufe gaa zamana dur nauka umraa dhufe ka hajjii dhufe achumatti itti himu malee aalama keessa socho'anii aalama dhaqqabsiisuu hireen arganne karaa kamiin dhaqqabsiisan duuba waraqaa itti erganii xalayaa barreessanii dhaamsa itti erganii tanaan mootota aalamaa biyyoota aalamaa ka yeroo sana aalama gubbatti beekamoo ka jiru hundattuu dhaamsa rabbii kana dhaqqabsiisan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam tarkaanfii amma isaan fuudhan tana yeroo duraatiif akkuma duula kanarraa galaniin yiin isaan galan dulxijjaa dulxijjama isaan dhumarratti fi muharram waggaa torbeessi oo eegaltii ji'a tokkoffa'a eegaltii irratti ji'uma tokko keessa jechuu xalayaa torba ergan xalayaa torbaan tana aalamatti ergan yeroo ergan mootota aalamaa biyyoota aalamaa ka yeroo san jirutti ergan waraqaan ta ergamteef akka amma waraqaan mootummaa lama jidduu ergamtu hariiroo biyyo biyya lamaanii jabeessuu hariiroo daldalaa haa ta'u ka siyaasaa haa ta'u ka barumsaa haa ta'u ka nagayaa haa ta'u kana jabeessuu saniin hin ergamne waraqaan yaamsa qulqulluu karaa rabbitti koottaa an ergaa rabbii gudda'aatii koottaa amantii islaamaa fudhadha adimatan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam tanaan dura takka'aa tarkaanfii akkanaa tana fudhanne yeroma durirra yeroma rabbiin guddaan isaan ergateerra osoo silaa waraqaa katabee aalamatti ergee ma dandayan hin ergine ammoo rasuuli alayhi salaatu wassalaam san qofaa miti matoota aalama aalama bulchitu yeroo sanitti garii isaanii wajjiin hariira tokko tokko godhan sanii wajjiin amantitti yaabne rasuulli alayhi salaatu wassalaam fakkeenyaaf mee warri sahaabaa yeroo baqatanii habashaa dhaqan mootii biyyi sanii najjaashi amantitti yaabne warri rakkannee dhufne nagaa nuu kennii malee atis koottaa qabadhu amantii teene fudhadhu hin jenneen osoo silaa qureesh amr ibn alcaas ergite akka inni qabee warra muslimaa san as deebisu godhuu baatte silaa najaashii nu amantii islaamaa beekuu hin danda'u inni silaa barachuu hin danda'u silaa maal warri ittiin himne nagaa barbaanne dhidhi nagaa kenneef dubbiin dhumatti mana murtiirra wal kennan achitti nama waan qabu ibsate sun sababaa taate ammoo najaashiin islaama tahe amantii fudhatu hin yaamne jechuu rasuulli kanaan dura maaliif yaamuu dhaban kanaan dura ka amma yaaman hoo maal yeroo san tun gayin dacwaan xikma an maleen ta'u udcu ilaa sabiili rabbik bilxikmati walmawcidati alxasana xikma jechuun beekuu jechi kun bakka kamitti yeroo kamitti dubbatama nama kam wajjin jechi kami namni kami bakki tamii yeroon hootamii waa afraan kana walitti qindeessu walitti qajeelchu waa afraan kana afraan kun yoo wal jala miliqe dubbiin nama harkaa wal dhoofti jecha bareedaa yeroo hamtu yoo dubbatte jecha bareedaa bakka malletti yoo dubbatte jechu bareeda nama mallee yoo jette biisa harkaa batte nama maluun jecha hamaa yoo jette si harkaa batte afraan kun walii galuu qaban yeroon ammoo amma geette gaafsa gaafuma duraa rabbiin ergate yoo silaa mootota nama jiru hundattuu waraqaa erganii kootta amantitii fudhadhaa jedhaniini waan malaatii miti rakkoo amantii tanarra geessutu mala akkamiin akki nama mootii ka aalamni hunduu isa kabaju ka namni waraanni isi jala deemu koottu mootummaan tee tana lakkisi ati na jala bulii na jala deemu jechuun dubbii xiqqoo miti dubbii laaftuu miti dubbii akkasi jabduu san jettee yoo isaan keessaa ka dhufee si adabu'uuf waraana baasee dhufu jiraate rakkoo umoo rakkoo miti amma ammoo eega waraanni kan keetis jabaate waan duulee si dhufullee sirraa dhoowwuu danda'e ka waa'ee kan keetillee namuu dhagaye amma yeroon dubbi'e amma rasuulli alayhi salaatu wassalaam akkuma galaniin qormaata kanatti seenan maal ergan eenyutti kenna maal itti kenna waan maraa sirreeffatanii achiin dura rasuulli mallattoon qaban qubee takka ta mallattoon irra jirtu mallattoon isii hariira sadii hariira sadii jechuun toora durarratti muhammad jedha toora durarratti allah jedha tooratti aanura rasuul jedha tooratti jalarratti muhammad jedha gubbaarra jalarraa ol qara amtichi muhammad rasuulullah jedhamti allah rasuul muhammad akkana wal jala katabaa qabdi qubee akkasiisan godhatanii maal mootonni akkanaa gugurdoon kun xalayaa takka ta mallattoo akka gaariitti hin qabne fuutu hin qaraatus tanaaf rasuulli kana godhatanii kanaan mallatteessan waraqaa torban inni ergan kaname takka takkaa waliin haa laallu tun maal nu barsiifti akkamitti ummata musliman tahini da'waa godhuu dandeenya bifa kamiin khayrii dhaqqabsiisuu dandeenya osoo khayriin tun rakkoo biraan fin sirratti haa taatu dacwarratti haa taatu islaamarratti haa taatu akkamitti kheyrii tana facaasuu dandeenyu nu barsiifti xalayaan dura biyya habashaa najjaashitti ergamte mooticha biyya isaanii zamana sanin nama habashaa habashaa bulchu hundayyuu maqaan isaa najjaashi najjaashi jechuun kun maqaa nama tokkooti miti angoosan maqaa angoosaniiti kabbaa bokkuu jechuu fakkeenyaaf abbaa bokkuu ka yeroo saniif ta'e hundi abbuma bokkuu waan akkasiiti maqaan isaa ashamaa jedhama ashamaa najjaashi san maqaan isaa ashamaa jedhama xalayaa tana rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam saxaabticha maqaan isaa camr ibnu umayya addamari camri ibnu umayyatti kennan rasuuli alayhi salaatu wassalaam eegaltii guyyaa jaheessoo ji'a muharram itti kennan jechuun waggaa torbeessoo ji'a tokkoffaa waggaa torbeessooti waraqaataan fuudhee dhaqe waraqaan maal jetti waraqaan amantii islaamatti yaamti najjaashii kana بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمدا عبده ورسوله وأدعوك بدعاية الإسلام فإني أنا رسوله فأسلم تسلم يا, يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قومك ألا رسول ربي أرجه حبشت إسيتنا ورقان تنقى خرى ربي تيام تجو أسلامة يا تيتنا فرق بيتي كبا منتي يرو ورقان تن رسول ايه نجاشي بيرا دفته نجاشين بنee qara'ee waraqaa tana fuulatti qabatee dhungate achitti amantii islaamaa fudhate الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وانما gammachiisa sirerraa kursi barcumaa ofirraa gabbu'ee lafa taa'e waraqaa fuulatti qabate islaama tahe jechu rahimahullah rahmatan waasica yoos rasuli rabbi ammallee maal jedheen keessummaa waggaa kudhanii hagam keessummeessitanta muslimaa saniif galatoomi ummata muslimaa kasi bira jiru hundayyuu naa ergi jedheen warri hijiraa habashatti bahe ka waggaa kudhanii hagam achi turan waggaa torbeessoo bahanii amma waggaa torbeessoo kee jirra waggaa torbeessoo kudha sadii achirraa waggaa shan torbaa kana dabali waggaa kudhanii lamarraa kudha sadii achi turan jechuudha isaan kanas najaashin qopheesse markaba lamatti fa'e akkasitti geegesse akkasitti geegesse inni ammoo osoo rasuula rabbii biran dhufin waggaa sagleessoo saniin booda waggaa lama waggaa sagleessoo keessa du'e yooma inni du'e rasuula rabbitti rabbiin guddaan hime du'asa rabbiin rasuula ifitti beeksise alayhi salaatu wassalaam salaatu lgaa'ibi irra salaata rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam sun xalayaa duraati milkii guguddoo tanattu irraa argame xalayaan itti aantu biyya masrii ta ijibtii tanatti argamte mootiin biyyisanii maquuqis jedhama maquuqis ileen angoma akka najaashin angoo tana tunis angoma angoo biyyisanii namni biyya bulchu maquuqis jedhama maqaan isaa ammoo maquuqisii miti jureej ibni mattaa jedhama jureejii matta'aa jedhama jureejiin kun ka biyyisan bulchu yeroo san rasuuli rabbii xalayaatti ergan xalayaa tana namni fuudhee rasuula rabbiirraa isatti geesse sahaabticha maqaan isaa haaxib ibni abii baltacah jedhama haaxib ibni abii baltacatti kennanii rasuuli rabbi sala allahu alaihi wasalam haaxib fuudhee waraqaa taan itti geesse waraqaa qaraanan waraqaa qaraanan akka najaashii kanatti dhugaa fudhateen amanne fagaatelleen hammaannee jidduutti hafe wama gaarii dubbate waraqaa hankee qara'ee jiraa xalayaan tantee naagaltee jirtii wanni ati dubbattee itti nama yaamtu hunduu waan gaarii garuu ammatti amantii hinteen fudhatuu hin dandeenye namticha te waraqaa kennitee natti as ergites kabajee hadiyyaan si deebise ammallee siifis hadiyyaa badhaasa waa sadi ergeef sadeen kana dubra lama ta gabrittii lamaa fi gaangee takka gabrittiin lamaan takka maqaan maariya alqibxiyyaa jedhamti takale siiriin jedhamti gaangeellee maqaan isii duldul jedhamti gaangee maqaan duldul jedhamtu takkaaf intala maqaan maariyaa jedhamtuuf intala maqaan siiriin jedhamtu takka waa kana sadeen sii ergee jedheen rasuuli irraa qeebale intala maariyaa jedhamtu san gabrittii godhatee rasuuli rabbi ilma isaanii ibraahim dhalteef siiriin illee sahaabticha hassaan ibnu thaabit jedhamu ka warra ansaara isaaf kenne rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam sunis hagasitti dhumte wan nama ajabsiisaa nama tokko ka nama gaarii tahuu nama dhuga'aa tahuu nabiyyii rabbii tahuu beekee jechuu ammeen muqasiin kun silaa soo san beekuu baate nama durriyyee angoo isaa olii himatu waan hadiyyaa erguuf hin qabu sila maaliif hadiyyaa ergeef inni kararra jira nabiyyi rabbiitii beekee ergeef malee isa sodaatee hin ergineef maal sodaatama waraana inni yeroo san qabuttu fagoorra guddaa waraana muslimni qaburra maal sodaatu waan sodaatu hin qabu garuu ga hidaayaan harka rabbii keessa jirti beekee itti amanuu dadhabe jechuudha inni marifachiisaas beekee itti amanuu dadhabe sun amma xalayaa lammataati xalayaan sadaffaa hoodhaamsi kisratti ergan kisraa jechuunis nama angoo biyya faaris harkaa qabu mootummaa lamaan aalamaa zamana san irra gugurdorra takka kisraa tana tuunis ruum nama kisraa kana bulchu nama faarisii tana bulchuun kisraa jedhama maqaan ammoo kisraan zamana san rasuulli waraqaatti erge sun maqaan isaa ibraweh jedhama ibrawee isa kana waraqaa erga rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam waraqaa tana eenyutti kennan abdullaahi ibnu xudaafata asahmi saxaabticha jedhamu kennan saxaabtichi kun deemee itti fide yeroma dura armaan dura gaa eegaltii darsii keennarratti dubbannee jirra ummanni faarisii kun akkamit jiraata hagamta akka warra kisraa kana gabbaramani hagamta akka nama nama hundaa ol tahuuf yaadani achi dubbannee turre salaaladhu caqafadhu takkitti ma waraqaa fuudhee qara'een funnaan dhaabe faguyyuu hin deemne osoma waraqayyuu qara'ee waan keessa jirayyuu akka gaariitti hin argin akkamitti waraqaa maal jetti bismillaahi irrahmaani irrahiim من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأدعوك بدعاية الإسلام بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حي, حي ويحق القول على الكافرين فأسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك ورقانا كنجت كرا ربي تيامتي يرى مدراتنا أرجي مال جد gabricha kiyyattu maqaa ofii kiyya dura buusaa jedhe laalamee rabbisaa gabricha gabricha kiyya ummanni baadiyaa jiru ka arabaa kun hunduu gabroota isaati akka inni itti yaadu gabricha kiyyattu maal jedhe waraqaa min muhammadin rasuulillah ilaa kisraa cadiimi faarisiiti muhammad ergamaa rabbiirraahi waraqaan kisraa durataa'aa biyya faarisiit deemti akkamiin maqaa keefi kiyya dura buusaa haganumaaf dallan dallannan maal godhe waraqaataan qabateetuma caqququrxe waraqaa san akkas jedhee inni qurxuun rasuula rabbii bira geennan rasuula rabbii maal jedhan mazzaqa allaahu mulkah rabbiin mootummaa isaa gargar kute rabbi haa caccabsuuti akkasuma taate dubbiin innis ajjeeffame mootummaan isaatis harka islaamaa jalatti hafte harka islaamaa jalatti oolte haganatti hin dhaabanne duuba inni kun guddoo dallane haganumaaf dallane waan ajaa'iba dallanee maal godhe inni yeroo san aalama guddaa bulcha biyya iiraan tanarraa iraaqii tanarraa asiin haga paakistaanii ka asiin hindii ka biyya biyya aalama guddaa bulcha maal godhe haga yamanit isa bulcha mooticha biyya yaman tokko jira isa bakka bu'ee biyyi isan bulcha maqaan isaa baadaan jedhama baadaaniin kun mootii yaman dhaloon isaa faarisii faarisiin tun qabattee ummata naannoo san jiru if jala bulchitee akkasi biyyi san bulchiti zamana duraa rasuulli keenya dhalatan alayhi salaatu wasalaam habasha bulchaa tureen bee yaadattani abraham achirra as duule habashaa san warra faaris kana itti duulee cabsee achi keessaa baase ifii qabatan biyyi san jechuu biyya yaman san amma baadaanitti waraqaa katabe eenyu ka katabu ibrawee kisraa kan akka ta'u kisraa faaris kanattu waraqaa bakka bu'aa isaa ka biyya yaman bulchu mooticha yaman baadaan isatti waraqaa katabe maal jedheen nama lama jajjaboo namticha biyya arabaa madiinaa bakka jedhamtu jiru isa kanatti ergii qabanii hidhanii natti haa fidanii jedheen سبحان الله لا لا يا اخواني وانا وجب سيسا والله نما لا باور وران ارجي جنني بر نمو ملا مقفا ارجي نمتي تشي ام ورقانا تسرجي كمحمد جد مسن قبني هدني نتي هافدني يو كديدو تاتي isaaf ummata sallee lafa gubba'aa haqa balleessee ajjeesaa haa dabarsa jedhee dhaamsa kanatti dhaame. Dhaamsi baadaan bira geennaan mooticha yaman baadaan illeen dubbii isaan diduu hin danda'u waraqaa katabee jara lama boolisa ifii keessaa warra lama. yaamee warra lamaan kanatti kenne warri lamaan kun waraqaa taan fuudhanii yaman irraa ka'anii miilan haga deeman madiinaa dhufan hagam akka fagaattiin beeytan egaa kiiloometiri fagoo jarri lamaan tun tokko maqaan isaa qahramaan baanaweh jedhama qahramaan baanaweh jedhama tokkolleen karkasroo jedhama jarri lamaan kun osoo deeman madiinaa dhufan maaliif dhufan rasuula hidhanii madaa'in geessuuf mumitiin magaalaa biyya faaris eenure madaa'in madaa'iniin tun magaalaa baqdaad tan akka loofte ammuma kana baddee jirti amma magaalaan madaa'in jedhamti zamana sanitti hidhanii madiinaa fiduuf madaa'in geessuuf madiinarraa madaa'in geessuuf kiiloometiri hedduu beekaa egaa waan kalaamaatii miti dhufan wan nama jabsiisaa tana dhufanii amma madiinaa dhufanii gaafatan boo namtichi muhammad jedhamu mee muhammadiin kam kadhaamsa erga an ergamaa rabbiitii na xamanaa jedhu san maal irraa barbaaddan hiinee biyya iraaq biyya faaris madaa'in geessuu barbaanna way ajaa'iba jarana maal akkamiittini geessitan maal rabbii keennattu nu ammaree hidhaa fidaa jedhe isaan rabbi jedhanii nama isa kanaa rabbii keennattu nu ammaree hidhaa fidaa nuuni waan godhan wallaalaniituma fidanii jara rasuula rabbitti fidan sahaabaan rasuula rabbi kabajumaan teechisin eessarraa dhuftan biyya yamanii dhufu maal barbaaddan si hiinee biyyi faaris si geessuu barbaannaa akkasii ee mee ummaa miti wal mari'annaa waan gootan mee mee keessummaa deemtu lafa dheertuu deemtanii hafuura baafadhaa yaada kennaniif waan dhugan kennaniif keessummeessanii akkuma gaarii keessummeessanii halkan yeroo biraa deeman mee nagaan bulaa boru wal garree mee haasofnaa ima bulaa jedhanii mee bulan ganama subiin qophaa'anii hidhatanii dhufan mana rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam sahaaban rifatanii dhagayanii namuu bahe rasuula rabbii bira dhaabatan namallee hin sodaachisanii garuu waan nama rifachiisaati nama rasuula rabbii qabnee hiinee deemnan jedhu oma ajabaati bar tuffii ma ajabaati tun tuffii amma hin sun marti namaa siin sehu ilma namaatu siin sehu maal godhan duuba ganamatti ballama nuu qabde lafti barii ta'e ganamni geenne nu kaas jedhaniin siin deemna suutuma rasuula rabbi waan dallan waraana baasee koota dhawaa ajjeesaa jenni hidhaa jara tanan jenni adaba barsiisaan jenni wama takka itti rakkane rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam maal jedhanii lama dubbi magabaabdu takka jedhanii abbo waan gootan eessa na geessitan mee rabbii keenna bira si geessina rabbiin keessan kun eessa jira biyya faaris jira maqaan isaa hoo kisra biyya faaris si geessina akkasii ee waan gootan oduu haarawa isin quban qabne jiraa maal rabbiin kiyya eda rabbii keessan ajjeesee subhaanallah rabbiin kiyya halkan edaa halkan edaa kana eeduma rabbii keessa achiisee jira jedhe du'ee rabbiin keessa sun hin jiru amma rifatanii hollatan jechi kun jecha kisraan jedhamuu miti jechi gugurdaa kun jechi kun jecha kisraan namni jedhuu miti du'ee nama takka kanaa ittiin hin rakkatina yookiis rakkisu rabbii san taate sun eda rabbii hiita eda ajjiisee dheen sun dabre hama rifatanii waan dubbattu kana hiikkaa isaa beektaa jedhanii ati tuffim ammallee laalame waan ajaa'iba een beeka jedhanii dubbii guddoo sirra guddoo haasa'u jirtaa beekii jedhanii wamaa miti dhuguma sanii wamaa dubbiin narra guddoo hin jirtu dubbimat akkas jedhanii wamaa du'e suni aboonu caqasa jedhanii jarri lamaan nu waan hagana irratti qootiif si dallanne si hiine madaa'in si geessuu barbaanna jedhaniin uma hagana irra xiqqootiif maaloon hagana irra xiqqoo waraqaa ati maqaa kan kee dura buufte uma xiqqitti masaniif hagumati maqaa kan kee ka rabbii keennaa dura buufte kisiraa dura buufte haganumaaf si hiinee madaa'in si geessuu henne jedhaniin tun ammoo taate amma dubbatti tun dhugumaan guddoo jedhaniin tun dhugumaan guddoo saniif si dallannee si dhufne taate amma dubbatti tun maalum si gootii si fakkaatti yennaa wama takka nan gootu jedhan maal rabbiin keessa nu du'e maal na gootu jedhan waa takka du'e sun amma jalli dubbiin isaan takka aan argintu isaan mudate wama ta'an dhabanam maal jedhan waan ati amma jette kana sirraa barreessinuu jedhaniin sirraa barreessine mooticha keenya baadaani geessinaa waan ati jetti kana jedhanii barreessaa jedheen isaan waan barbaadan sirraa barreessinan hin barreessinaa isin wajjiin deemaa oofii oofii jechuu barbaadan amma laala wabanni akkasii hin jirtu barreessaa jedhee uummata akka barreessaa waan itti dabaltaa yeroo barreessitan ittilee dabalaa jedhee waan biraa isin hima barreessanii hagas wanni biraa maal jennaan baadaan isa yeroo itti dhaqxan waan itti himtan mootummaan tiyya bal'atuu jiraatti bakka mootummaan faaris geette hundayyuu bakka mootummaan kisraa geette hundayyuu mootummaan tiyya gay'uu jiraatti itti dabalaa jedhe ammallee waan itti dabaltan baadaanii mooticha keessan ka amma yamman bulchu kanaan yoo amantii islaamaa qabadhu karaan dhugaa kanaa jedhiyan itti barreessaa jedhe yoo amantii islaamaa ka qabattu taate biyya hagate bulchitu kan akkasumas sii dhiisee sima bulchaa jedhaa tanallee ittuma dabalaa jedheen jarri hagas barreeffatanii fa'atanii yamani qajeelan yaman dhufan yeroo isaan yaman dhufan mootichi sanii kennan amma baadaan kennan waraqaa aboo namtichi jara namaa deebite namtichi hin didee dhiddiinsa qofaa miti namtichi waan guddoo biraa haasawa barmee waraqaan tanaa tanaa olaala garraan namtichi kun nama aqlii guguddoo qabu baadaani kun nama jaba nama sammuu qabu akkuma dubbii dubbateen cal'ise amma wallaahi jedhe jechi kun akka jecha mootota addunyaa tokkollee hin ta'in jedhe bifa kanaan namni mootii tokkollee hin dubbachuu hin danda'u jedhe namni mootii ka angoo isaa tana fedhu ka sharrii sodaatu abadan akkana dubbachuu hima hin dandeenye jedhe ka akkana dubbatu kun waan nu beeknu jedhe garuu hin jarjarru jedhe amma takka jarri maal jette amma waraana guddaa baasi ka hugnaan qabee cabsee jara jala yaatu san hundaa lafarraa dabarsee qabee hidhee madaa'in geessu baasi jedhaniin homaan baafnu jedhe dubbii nuu himee miti ee rabbiin keenna du'e jedhaa miti ee eda jedheemi halkan sun halkan kam halkan hagana halkanuma san nuu barreessaa jedhama oduu eenyu yoo kijiba taate kisraan ibrawee haga ammatti ka jiru taate yoos mala biraa guddaa tokkorraa fudhannee murtii irra geennaa jedhe maal goonaa muhammadii kana yoo ka dhugaan du'e taate halkanuma san ka du'u taate sun dubbii biraati sanillee mala biraa dhawanna jedheen nama aqlii qabu dhima taa'anii yeroo gabaabduun booda xalayaan galdaatu dhufte xalayaan eessaa dhufte biyya faaris irraa dhufte xalayaan biyya faaris irraa dhufte eenyu ka barreesse ilma kisrattu barreesse kisraa amma ajjeeffame kana ibrawee ilma isattu barreesse ilma isaa maqaan sharweeh jedhama sharweehi kanattu barreesse maal jedhaan baadaaniin kunoo an abbaa kiyya ajjeesee jira balleessaa akkana akkana akkana akkana ta inni hojjeteef abbaa kiyya ajjeese mootummaa hundayyuu harkaddeeffadhe ajaja kiyya fudhadhu akkasi quba qabaadhu tanaan hojjedhu jedhe ajaja kenneef halkan inni ajjeese san naa laalaa jennaan halkanuma rasuulli rabbii baanu san ta'e ilma isaa ajjeese jechuudha subhaanallah subhaanallah subhaanallah yoos baadaan amane أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله amantii islaamaa qabate amantii islaamaa qabate qabannaan ijoolle isaati niitii isaati warra isaa hundu islaamate taanan jarri guyyaa kaan رسول ربي عليه الصلاة والسلام hiitee deemuunii barbaadde sun lachuu islaamataan muslimataan ummanni faaris ka biyya yaman keessa jiraatu hunduu muslima ta'e ummanni yaman baldhaanis akkasitti muslima ta'e waan gabaabduu takka waan ajabaa da'waa namni tokko yeroo da'waa godhu bakka atin irratti xiyyeeffattee waa dhaqqabsiisuu barbaaddu san qofaa miti bakka biraati rabbi bu'aa fiduu mala رسول عليه الصلاة والسلام بيجي من تنا ورقان ارجني حتى بعداني كان على يومان ارجني إنه ارجره بيجي فارس ارجع الله كم فقاتي يمن فالا يمن كب مديناتي فارس مكاب مديناتي فالا لمن ورق أكابت ارجم كابت ارجمتت كبت أمنتي في midhaan achitti dhalte jechuun bu'aa achi buufte. Yeroo baay'ee wanni akkanaa kun argamuu mala. Ati waan tokkoof dacwaa rabbii hojjettee sanii miti ta biraa ta haga sirri guddoo gama biraatiin rabbiin guddaan fita. Tun egaa milkii guddoo biyya yaman guutuun akka jirtuun muslima taatee baadaanis aangoo ifirratti hafee. amantii muslimat dabalam masha allah tun tarkaanfii nama takka ayyaadin egaa biyyi guutuun hagas geettu muslima ta'u jechuun waan xiqqoo miti akkasitti xalayaa rasuula rabbii inni baqaqse rabbiin mootummaa isaa gargar kutee ilma isaatiin isa ajjeese ilma isaatiin isa ajjeese xalayowwan taan sadi dubbanne afraan hafte taan inshaa allah barumsa kanatti aanu keessatti yoo rabbiin guddaan achiin nu gaye dubbannee waliin ibsina inshaa allah haga barumsa keessan keessatti walgeennuga بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته